Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is very high. Let's save Nigeria so Nigeria will not Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's save get a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. in the country now. We all want to be millionaires and to live in the air. Oh, let's save Nigeria. Let's start right now to repeat ourselves to make the country smile. Let's save Nigeria. All right, my people i salute you and welcome now to inform me radio this morning and this now a program state of the nation the program wey we take talk about wetin dey happen for our country nigeria yes now na country sister all I hear me voice now Now they hear this morning uh, i happy to talk say my brother dey with us doing all this today in dey for street but him go join us sharparly sharparly and as him dey join us him go also remind us the difference between political power and traditional power cause e get some things wey dey play out right now wey dey make us emphasize all these things all this while and the prayer for the indigenous nigerians wey dey lis ten to us for anywhere whether na for iraq iran whether na for uk whether na for us whether na for the northern part our brothers and sisters for the north the south the east and the west of nigeria our traditional heritage na im be the first thing before some people come sit down gather say dem wan start government in quotes before politics enter but by the time you see the trend if you dey look if you dey read history if you see the trend you go see say all oyibo na to enslave us mm -hmm. enslavement of the indigenous people we go say make we take the western world i dey do check check Eh, over some days now check check carry me go even us before taxation they had a structure that was in place everything dey go smoothly but some people go just sit down say hmm, ah these people dey too dey happy o oh. ah these people dey too get money oya oh, yeah, make we collect from them eh make we or for what for what reason so that you go talk say na you rich pass abi <laughs> yes how many people we don see say carry wetin dem get for this world comot <laughs> how many oga adeomo you don see no one o you sure no one i never see mm-hmm okay because me i know nobody me na i be orphan everything wey my mama get <laughs> she die leave dem my brother na as we go take dispose of dem na im we dey do since because our own dey there we no fit use am the one wey my papa get he leave am comot <laughs> then me i come talk now say i wan dey kolobi from people add join instead wey the one wey god put for my hand make i think of how the thing go fit touch the lives of other people i wan enjoy myself me myself and i alone or with my family and my friends mm. okay o oh. <laughs> okay oga adeomo talk before we go enter the matter wey carry us come studio this morning. Okay, my people, anywhere you did and listen to us today, Japan, Ireland, uh, wherever you're doing this world, where they hear our voice, we they greet everybody today. We thank Baba God as all of us officers today. My name is Adiomo Akao, and I greet everybody well, well. Uh, happy birthday to some kings. to the king when they do birthday today and the anniversary. We say God will give you strength and the wisdom to take at a very, very, very uh, bright, handsome age where you see this. So take take your people to the next level, and uh, go take care of you and your entire family and your subject as well. Today we want, you know, we're gonna need to look at our uh, this thing very well from our definition or the way we always take the difference between political power and traditional power. We say Political power and a power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. Take note, oh, they don't say therefore must be controlled by the power. They will say they say political power and a power obtained from the people and therefore must be controlled by the people, not not must be controlled by the power. Why traditional power and a power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. Now, when a political power dey obtained by anybody e good make we dey understand one simple thing say that power dey obtained to work for the people but when the power don dey intoxicate you come dey use am dey create division create crisis create anarchy in a society first of all that power should be retrieved the people should come together to say we don't want you to continue with the power we leave to you. That is why I did beg everybody to stay away from the issue of collecting money on the day of election. You see, right now, some kings go deliberately create, an, I mean, some uh, politi- politician, where would they look at parasite and tapeworm right now? They will deliberately create crisis and they'll, they they look for who to hold responsible. Mm. As if say, they, they think, say, people know they see. another thing e good make we understand don create a problem and you be expecting a traditional ruler to come and solve a problem he does not know how you originated it. Mm. two make we no dey look for how to use our power for the fact that greed don dey set in into our life we come dey use am dey pursue project when e go create division in any society as politicians therefore e good make we understand the life when man lives in the office now they determine how miserable or how it how well controlled it may be after office like you said just now you say no no human being they carry anything come up for this world for the, for some days now i remember one street where i did where i did see say people go just i mean people they can't carry cups they can't carry cups uh, from the mug when they that is the mortuary mm. when they near where i did I can't ask myself. I say most of these people when make this road block today, so no even reach where this man I be this woman did. So I when they are alive, oh, thank you. They no reach there at all. They no even greet them. But they go wear black, do things for make them much. And if you no carry them for motor, go that much worry. Be like say you don't commit everlasting enmity. Mm. And then along the line, most of the same people, when they buy cow, they buy this, they keep now. They're not released. They're not feed. They're not feed the person. For this woman. When the person they alive. Feed them. Then tomorrow you come come stage, come they speak, they read. Uh, uh, uh how do they call the autobiography abi biography of a human being wey don waka comot you go come dey read things wey you no suppose read you go come write tribute <laughs> like eh, you go come dey write tribute Thank you, ma. You can the right tribute. It's to say, if I thank God, say, God no give me the power when I they ask for. <laughs> anybody when he write tribute of anybody when he no go greet before he defend the come for this world, he write a tribute. That day after they read them, they go do your own tribute. So that we will stop, maybe we will stop hypocrisy. I won't beg anybody. Now beg and they beg now because tomorrow the thing go fight back. Oh, mm come and no need address according to one of our brother, and he go trace you. He say, waiting make me the talker now. They say if you obtain political power, not the let and instigate you. They create division in the society where you meet that there was nothing core problem. Then you come they begin they use them. They use the, the uh, taxpayers' money to sponsor crisis. Mm. I want okay, Adama, you know, you know, I beg, I beg to uh, eh, do. Oh you know wetin wetin come my mind uh, when as you dey talk about this uh, eh, causing crisis you know say devil uh, na where chaos dey na him dey thrive. yes yes. e no dey e no dey like love na where katakata no. dey na then na him dey fit exhibit him power well well. of course uh -huh. of course. so which means all these people wey dey do all these kind things so say na agents of of devil na him dey be. agent of darkness agent of devil yes seriously so make we dey watch out we go get wetin we take dey test now to know whether this one wey they dey come we go ask god make give us a device to test who dey come whether na agent of light abi na agent of darkness so that make we dey help the society to get better politician when we go get the political will to do the good things for the people of this country when be the valuable indigenous people of Nigeria. Well, now this one just be the small talk where we get from this platform this morning. Once again, my name is Adeomo Akao, and I salute everybody today. Mm. All right, now they listen to us on Informe Radio this morning, and this now the program State of the Nation. Yes, Shapale Shapale. Mm. Uh, they go say no cause for alarm, but Oga Adeomo, do we have cause for alarm this morning with waiting one wan discuss? Yeah. We need, in fact, there is cause for alarm. Oh. Okay okay cost dey for land na borrowing the over borrowing wey this present government dey do indiscriminate senseless over borrowing uh, uh, and i i think they use the right word for themselves frivolous uh, frivolous over <laughs> frivolous <laughs> borrowing wey this present government dey borrow na we wan talk about i still dey talk am say the people wey dey borrow us the money wey dey borrow them sorry i no join wey dey give them the money wey dey borrow them the money na those people na me i get problems with na those people na be the enemies of the indigenous nigerians oga adeoma are you with me adeyema i no no no you agree with me say those people wey dey borrow yes wey dey borrow this money say na dem be the problems of indigenous nigerians. yes so we want na na warning warning na we dey sound to dem this morning now on behalf of the indigenous indigenous nigerians nigerians wey i be yes ma because me i know say my own family don pass eh, two hundred years i i know the history reach like that say where we dey say we don pass two hundred years and say my ancestors na part of the founding fathers of where i from come irrespective of say they don marry me go another place o oh, i still hold my place tight tight in fact i hold am tighter now. <laughs> you hold am tighter now. tighter now more than ever before. before we enter the koko of the matter oga adeomo history dey everywhere history dey. yes. dem say person wey choose not to learn from history say something dey wrong with that person and we get one one uh, saying say the person wey dey do uh, one thing again and again e dey repeat the same process again and again and yet e no get different result say that person suppose go visit psychiatric hospital say that person no well so in line with with this kind um, words wey we know with this kind knowledge wey we know how person me now na the people wey dey borrow dem the money na me i dey face you fit face the people wey dey borrow the money o but those wey dey borrow the money na dem me i dey face even if na say na grant i wan give person say i wan dash person money something go dey my mind wey dey make me wan give the person the money abi i go think of say ah i dey interested in this person life in this person community okay make i dash am this money maybe e get eh, one area wey i feel say ah if dem put am for that their community a lot of people go benefit e go make the community a better place i go say okay make i give this person or these people the money say make una use this money take do something for them i no go comot my eye because i get interest abi. Mm -hmm. yes. if genuine after interest. genuine interest okay if after me i don do am i come see say the person no use am or the people no use the money for that particular thing wey dey wey dey talk say na im dey wan use the money for eh you no go um, question me say the person come back again say im still need money maybe for that same particular thing and yet e no get result to show if i give you e means i no like you na if i add join am to you e means i no like you yes if i add join am to you e mean say me sef i no like myself say where the money from dey come e no clean because na only bad money ah. na im dey dey waste like that if na say my hard earned money i sweat put eh Now, i take bring that money come out like i belong to some organizations wey be say we dey do charity work all over the world we dey carry out eh, eh, test we go check survey to check wetin a particular area need a particular community need not be want o wey we know say go add value to the people of that community so the people wey dey borrow <coughs> wey dey give us this money wey this government dey borrow borrow borrow from wetin be their motives for the borrowing if you ask me they no get better motive for us because. better motive the motive motive na just to enslave. okay -huh. because dem say death na be the new form of eh, slavery na be the modern form of slavery death so if the present government wey we get now say dem no dey eh, more clueless than the past one say the team wey dem put together say na emptiness like my papa go talk my late papa go talk say na emptiness or wickedness na im dey worry dem eh yes dem not for dey do wetin dem dey do so except of course dem know wetin dem dey do say dem wan put di indigenous people of nigeria into hardship more than ever before except that na their plan say na eh, these people dey work together <laughs> na where we dey today be this mm. adioma because the thing no dey let me e no dey let me sleep yes And the and the reason the eh. nigeria matter no not be mine no say because the other nigeria no no the indigenous people of our country matter na my matter whether na from the north the south the east and the west i go always talk say i be typical na nigerian because my yes, family sir. come from the north the south the east the west middle everywhere we dey for everywhere we come yeah. from everywhere oga adeomo chook mouth put. Hmm. Uh, thank you ma uh, the the the truth be say I go I go talk this matter from two angles. First, make I just like the ones when you really face this money, uh, when you be the borrower. The, I mean, okay, the person when they borrow mm. the hmm. money, the money lender. The lender. Now, uh, I talk and before say who they work gather im money go loan person no they get for hand until dem come pay interest. Mm. na the interest go take the seed because when you come to the actual money when you get you no first get again because you don give am out which imply say is either i still get money for hand o but i go go print come give you e no affect me mm. then you go come dey service my money with interest when e go dey increase my own economy as well mm. in addition in addition to the one when I first still get for hand because I no touch wetin I get for hand before I first give you that one. Mm. No human being they withdraw money come comot for a business when you e know they get effect. On that business. For a period. Yes. On that business for a while. You you cannot be running a business of thirty million naira. You borrow out twenty million. You can't expect say ten million can't dey cover the space of the complete thirty. Mm -hmm. no possible. So if you get a business capital base of 13 million and I come borrow 20 million from you, you still give me 20 million. You see, they run your business like say nothing, nothing happened. Nothing it means you keep the money. From, it means that the money come from somewhere else and not from your business. Okay. That is one. Two, if you are removing money from an economy, it must show say something don't take something don't move. And so if you give me something like this huge money and e no affect your economy e mean say na meat or print na you print and give me to just keep you or keep me to become your slave over and over and over again now you can now start to make demand i don already commit my i mean you don already commit dey committed hand don already enter inside uh, uh, monkey hand don already enter inside soup so to carry am comot. e no e no wan release im hand. They know they know if release the hand because Melon must follow and come outside. So hmm. right now, as a day, once these people bring money to Nigeria, Nigeria don already dey committed inside inside that port, and dem no dey fit release their hand for free. It is always with terms and conditions apply. We see the telecom companies when they come. That is where you would really people don't really take note whenever they say a promo is running. you will not hear terms and conditions they <laughs> shall when the bank is doing the promo they will say terms and conditions they shall telecom company uses the language because we know the grid check what did this thing really mean mm. now when uh, China borrowed Nigeria money to do railway line. The condition, one of the conditions was that now our company go do the, the work. And that the company will be doing this work, which means I won't borrow you money, give you the money to pay the our own company, to pay our own company, so that you will still get the material from us, which means I go build railway for you with our materials. And then you pay us with the money we give you, and then you will still be owing us, which means we won't give you money in terms of connecting it. And then we will still collect them back you will now be paying for several years of the materials we use in giving you that loan. So you should understand the way China tied Nigeria. That was why they were asking for the sovereignty. So hmm. then on light, the same thing. China they produce generators for Nigeria, and Nigerians don't go. To, they committed to them. Say we no one get light. are they give us gen. Mm. When it go even big past the mountain, when are they look now? And then the generator go dey service they go dey serve the whole communities around then by the time we finish we go still dey give you contract o oh, say so, na you go dey do genco for us that means to generate light o oh. but no ever let am work because i no fit dey buy your generator again if my light dey work. Mm. Oh, china say don worry na we understand how the matter dey go you will you will forever remain committed to us find out all the companies wey nigeria dey give contract about light they've always be coming from china. Mm. Now, it means that stylishly, after Britain don't colonize Nigeria, China is stylishly recolonizing Nigeria. It no can pain me reach anywhere. This government can't tell Nigeria, say make Nigeria can't they begin colonize Nigeria again. That's me and you they talk so. <laughs> then we come dey look now dubai will be dictating because dubai say we are not interested in colonization we are simply interested in your gold so we will sponsor your election but be bringing gold to us. to us. then america will tell you corruption is why we are interested in nigeria which means that your your revenue Mm. The year dear, we will continue to take it for storage because we take that is the interest. Otherwise, we go taco, oh. mm. we go taco. Mm. Oh. Hmm. Now there, blackmailing for start. So America is interested in blackmailing to collect. <laughs> they are not actually interested in Nigeria. Now the collection they just they interested in, because the moment you pull Africa wealth away from the hands of this this Western nation, they will crumble overnight. But make we come to the people when they come, they use the name Nigeria, they borrow. Now, I go quote uh, Finance Minister Ahmed Zainab. On the 30th, it was in Punch. On the 30th of August 2022, it did Punch newspaper, it did Vanguard, it did Tribune, it did uh, The Nation, it did Leadership, and you go still see am for uh, uh, practically even Daily Trust. He say make we know dey compare nigeria to south africa finance minister zainab ahmed I talk am o e say make we know dey compare nigeria to south africa and that nigeria need right now to reborrow about eleven point three trillion abi twelve point three trillion to meet up with the budget of seventeen point three nine trillion naira now if you borrow eleven trillion for instance it means say all through the period from that May. Uh, no, July 1st. July 1st till August 31st, a period of three months, they have only been able to generate and will foot the bill of 5 trillion naira for the country. Knowing too well, my people, good make they return back to waiting they go on. Knowing too well, say, as at December 2021, the Nigeria Senate led by Ahmed Lawa talk say the budget of 2021 will be continued, will is still running until May 31st because they did a borrowing of about 6 trillion naira, of about 6 point something billion dollars, and that the supplementary budget now go carry and run. So they signed a budget of 2022 in December 31st hmm. and did not function until May 31st. See, it, it, it got make we make we quickly they put things together to tell you the defrauding mechanism when these people take run. How do you justify the money you were borrowing in December when you were just signing a budget? So they have to say the thing was running from that December, from uh, uh, January 1st till May 31st. 2021 budget was the only budget that run for one year and five months. Hmm. Because it started running from January 1st, a physical year. It crossed from physical year to a spillover year. You know, network marketing, there is what we call spillover and whatever. Mm. But here, Nigeria, Nigeria is the only country when they run spillover year for a capital and physical year on budget. for the first time in the history of Nigeria, a budget runs from January to May 31st of the following year. And a budget. Wait, wait, wait. Oga okay, I got one question Where, where I wan ask you. These people eh, feel uh, say the indi indigenous Nigerians say we dey say we we know the reason say we not get sense. Uh, yes, I think that is to them, yes. Okay. But to us, to us, the truth is that we already have the secret in our hands. And then Just 2022 started by June 1st. Hmm. That is the statement read by Ahmed Lawa. Ahmed Lawa. Conse- yes, consented to by Femi Bajabi and Miller, the, the Speaker of the House of Reps, say the the budget of 2022 actually commences June 1st, 2022. And within a period of just June, July, August, which is three months exactly, mm. of about 90 good days, just rounding up, they are moving to borrow no. 12.03 12.03 trillion naira okay. to make sure they will be able to cover the complete 17.39 trillion. okay Now, what oga adeomo abeg just just pause first because it gets uh, uh some uh, i can't remember when but the thing dey my hand now say opec Okay. opec tok say nigerians sell oil worth Two hundred and six billion naira between 2015 and 2019 opec talk that one. Two 206 billion dollars uh, two, naira. Yeah, uh, billion dollars Two hundred say nigeria okay. sell oil worth two hundred and six billion dollars between 2015 and 2019 so if dem <laughs> get dis record opec get am then why the continuous borrowing where the money dey okay, e don reach the time wey we go wey we go trace the money because if we trace the money uh, na where we trace and reach na those people na go return the money na dem go pay go on. Uh, yes ma we go get the money i fit tell you say na me and you go go collect this money come you first think say na lie i dey talk but see where see where we won't go find mm-hmm. this hmm. money. Now, how come a budget of 17.39 trillion when you never do three months, you won't go borrow over 12 trillion naira. And remember, you they get what we they call increased you they, your crude bread mm oil per barrel, the price went up. Don't forget, oh, mm-hmm. because the budget was actually the 2022 budget was actually on 65 eh, dollar uh, per barrel. I mean per barrel. Now they take one, and now you are selling for 100 and something dollar per barrel. Now, if that is the case, if you are now selling for 1.5 let's say 1.5 million barrels daily into the international market in the hands of OPEC, and let's just say one million dollar, one million barrel per day for 105 dollar daily. You should understand what that will mean to Nigeria at the end of everyday trading. Hmm. When when I am aware say if i sell market today i still sell tomorrow i mm. still sell next tomorrow mm. i never use yet three days ago money finish wetin mm -hmm. make me go enter today and next tomorrow on. Mm -hmm. so that is a normal human being when he brain the work home. Oh, yes that is what i am selling on daily basis so, oh. then i still go again remember except if na basket na dey except if na basket na dey put the the money. sell the money keep. Mm. Eh, eh. then Don't forget that federal inland revenue taxes and the, collection. We never we never even touch that one, oh. No, I did, and I make me they go there hmm. because we want to see why Nigerians don't even need anything called the word borrowing their existence. And then we should for, make we not forget say they raise fifty percent import duty for every vehicle you buy you you are expected to pay to the custom fifty percent at the wharf before you move. Mm-hmm. You, you claim that vehicle. If you smuggle it, they catch you for road. You will pay fifteen percent. Now, custom on their own is generating nothing less than in a physical year one point something trillion naira just custom. We never talk about uh, then, road safety. No, we never, we never talk about uh, immigration. No. Immigration, 25,000 official amount for passport multiplied by what was done in all the states. And then uh, uh, what there is what they call express, which is 50,000 naira. We will never go there. Then we now go into the issue of um, uh, VAT and telecom taxation. Mm. Nigerians are paying every day to telecom companies to be remitted to Nigeria federal government, either through data, through this, through that, with 7.5%. When they come finally, they carry now, they go whatever. Now, if we look at all this, if a country is actually very, very good, we never look at stamp duty. We, we are not looking at, there are several other taxations that are actually going. And then dormant accounts where you claim, say so you they use, you they use their money first. Well, by the time we finish, the question I now ask is you are you you have increased tax, increased crude sales and price. You are having increased external payments to bodies and organizations who don't mean anything to the country, mm. contributing seriously nothing. If you actually don't have a motive, why are you still talking about the issue of borrowing? borrowing. No, make we look at this part. Nigeria paid one million dollars to uh, Afghanistan. Um, Afghanistan. The five. No be no no no no no no no no no no be Nigeria pay one million dollars I beg. Nigeria government abi. Uh, Nigeria government. Na the President Nigerian government abi na Mr President no talk am. Uh, uh, he, he pay him on on in the name of Nigeria government. No, I no agree. I think it's Mr President. Mr President okay. carry one million dollars go give dollars. afghanistan. go give afghanistan. Uh-huh. talk am like okay. that go on. after they pursue after they after they after they pursue their president comot. Mm. now. taliban in fact na na the taliban precisely na im go give the money to not be even uh, the afghanistan government go on. <laughs> yeah, then the taliban yes na taliban is go give when you know that in the same country you are having less projects to show for your administration of eight years, and you are aware, say, external spending nine days higher than internal. internal. Because even as me and you they talk, me and you know, say, even Nigeria police, the force, apart from the, the army orga, all of them are undergoing depression. That is why mm-hmm. they are mounting mm-hmm. pressure on the people on mm the streets. mm Then you buy 94 vehicles for Niger Republic that was costing over 1.4 billion naira. And yet, ASU, they in your state, in your, in your country. They, said, they, they talk, say they not, get, they not get money to take fund education. To take fund. Hmm. then, if me and you wake up in the morning, let us justify what was borrowed in the past and all the crude oil sold in the past eight years. Now, there is no road in Nigeria, there is no light, and there are no schools, no hospital, nothing to show for all this. Therefore, who borrow Nigeria? Who borrow money? Who borrow the money? So now there they come now. Who actually borrow money? If I borrow money, I'm not buying shirts, I'm not buying food, I have no vehicle, I'm not repairing my car, mm-hmm. I am, mm-hmm. and I have no house. Mm. who actually borrow the money when I go when I talk say I go borrow? Who actually borrow? You is that my spirit is involved in something somewhere? Okay. Yes, yeah, you see that my spirit is involved in something and that that is where the thing is going to just to keep my physical body to be involved like. in deadness or I am paying something somewhere because I have to cover up what I do not want people to know. Mm. Because of this, Nigeria as a country is not indebted. You see, when Fashola, uh, uh, uh, the former Lagos State governor, I like his statement in 2008. he said when he said even in 2000 and uh, uh, toward the the election period before mm. he became minister, he used a statement in 2014 say any government that cannot me and Yoga when can they look for the semi responsible president now. Mm-hmm. according to them then, mm. say any government who cannot provide light in six months for its citizen is an irresponsible government. government. And so the Nigerian citizens now decide to say, okay, we want to make you to become very responsible to us. Today, the Nigerian citizens are the one running up and down, not to ever look for responsible people around again. Now, they don't look for responsible people. They don't see capital responsibility now in capital letter. <laughs> Everybody don't believe they run up and down. So now the capital now, <laughs> responsibility. <laughs> so I want to tell us when Fashola used that statement that we are borrowing for the for generations yet unborn. I ask a question: Which road will they construct for the generation yet unborn that the generation yet unborn will meet? What light have they done to, to make sure generations yet unborn will come and meet? What impact has Fashola made in the history of Nigeria that the generations yet unborn will come and meet, mm. other than to support a government that he was actually promulgating to be very, very irresponsible? Irresponsible. I'm, I'm sorry to say that the same man went sit down, talk, said the previous government was irresponsible, formally declare in capital failure and irresponsibility of their own government. Mm. Now, mm. when me and you look round, Nigeria debtedness is approaching 54 trillion naira. The moment they are able to get this money, can you imagine how can a country wake up in the morning? You are selling crude oil, and yet you are borrowing your, cap- your complete budget. You are borrowing your complete budget of a whole year. okay wait uh, you you you dey yes you dey talk about oil now you know say one uh, one issue dey ground between immigration and nnpc right now when nnpc oga talk say dem dey consume sixty is it sixty million litres of oil uh, per day. Uh, uh, yeah, uh, yes. Uh -huh. when he talk am na him uh, the immigration oga him come ask say how because after all the the product wey dey enter dey pass through that side so e need to come clarify how that one take be still part of the tiffin method wey uh, eh, this yes. government and their agencies dey use take dey steal the money wey dem dey borrow. yeah ma ma you, you know What wetin make me They even come from there Now you even just go so you see that is even an additional matter hmm. i i thank you as you even raise them now you see immigration and uh, nigerian na na naval officers no more than nnpc <laughs> but the unfortunate thing they say meleke ari the brigadier come by the minister of petroleum himself na project. when steve double as the president when steve double as president of nigeria say mm. see the job wey i dey send you go there for. Mm. now uh, the former uh, eh, uh, eh, cbn governor and who was equally a, a, a deposed emir sanusi say mele kyari is speaking on behalf of nnpc with inflated figure. Mm. that statement I'm not going to lose them. Do you know why? The the former CBN has that has when even till today still there in laptop and documents that he still has intact when no change. And don't forget that he still, when he walked away from CBN or when he retired and left CBN, mm. somebody there still be boy tomorrow. Yes, sir. And even in NNPC that was having a direct dealings to monitor the account of NNPC, he still have boys there that can still give him complete data. Then uh, eh, MPDC and uh, uh, there is a subsidiary of MPDC that is involved in data collation, and then they do the work for Mele to be able to increase the number of oil uh, fuel listed, smuggled, mm. and hmm. all of that. then you now calculate it on the terms of barrel, I mean, on the terms of consumption, so that they can now attract a subsidy when it go make them constantly use subsidy to rip off Nigeria. Where does, but where, me and you where be tomorrow. Subsidy will be scam. Where them tell us in a scam. Yes, till tomorrow. And yet the user take the siphon. Preach and said that there was not cost subsidy in Nigeria throughout Jonathan's regime. that he was using it to steal. So why are they now paying? Who brought it? Where did they meet it? Which meeting? The importers for can discuss subsidy. If at that time it was a scam. So you see, and if you lie to come into government, it's perjury. And if it means that there was subsidy and these people lied to make Nigerians believe that they were, it therefore means that the man that won the election should be sent to prison for perjury. Mm. To mm. those who helped him campaign. See, ladies and ladies, it's because we they look issues, say, let's just walk away. You don't walk away from deceiving a country. And putting put, putting a country at a standstill, putting a country ah, at no. a standstill. So when you deceive a country and then lock it, you lock it and throw away the key, leaving the padlock for people not to be able to exist, you have deceived the country with lies, and therefore it's against the law. Such a person should be answerable to the law. So, Mr. President, when speak last year, say if anybody invite him for anything, the person go hear shaggy. Forget. Nigerians will stand up. The person not to have shaggy, you will come and answer Nigerians what you did with Nigerian money. Then I want to say that any minister that has sat under this present government, Nigerians should start collecting their names ahead of the day when we go take reckoning about this government. Yeah, Uh, Ogadomo, because not be Ogadomo, just just pause first. Make I off your mic small. My people, now they listen to us on Inform Radio this morning, and this now uh, eh, our program. state of the nation we dey talk about the borrowing spree where this present government they go where they in where they put uh, Uh, nigeria in so much debt na we dey talk about this morning oga adeomo not be just not just the ministers including the governors including every every uh, every member of the house of as uh, house of senate the national assembly the senators the reps all of them are to be held accountable for the borrowing because we ah, no dey see we no dey see anything you know that that um, this thing uh, news wey i read just now of um, opec wetin opec talk wey opec talk say nigeria yes. sold oil worth two hundred and six billion dollars from twenty fifteen to twenty nineteen eh somebody analyse am say eighty percent of all those money say e dey for private pockets for nigeria and around I, the world. I agree, ma. Not that's for Nigeria and around you. the world. I agree. Okay. I Go agree. On. I agree, not with, borrow. I agree with the analysis. My papa, my papa, not teach me how to borrow. I not teach my children how to borrow. So the borrowing, whether they talk say uh, uh, generation yet unborn, no, now their generation yet unborn, Now go na go pay the money and the people wey dey give the money wey dem dey connive together, dey do this. dey commit this dis atrocities dem too go pay abeg go on make you talk so that you go waka comot for studio before we go enter the next program. yes ma uh, they, they, they, they, they, uh, let me just mm. round up with this mm. ma say uh, you know wetin make me dey name minister na dem dey sit down with wit am for cabinet hmm. the national assembly na dem dey do the approval whatever decision when the cabinet decide mm. why director of an mba permanent secretary na dem dey carry am go ministry go forge the document come make dem take cover up because you can't steal government money without the help of a civil servant okay. e no possible. and eh, that's why they don review now they, they, they don review their duty to allowances. <laughs> okay. So, Mr. Now, President, Mr. President, governor, federal government raises ministers' palm sex, others, tall allowances. So, sir, uh, what? Okay. yes, <laughs> Good. because if you don't do them, the guy, the leakage of documents when they enter your position hand now from their hand they come. Oh, let mm. us hmm. be very sincere. So they are if buying, they, they are buying them right now. ahead, ahead, ahead mm. of election. You need to buy them ahead of election. Therefore, to the indigenous people of Nigeria, I want to say today that Nigeria as a country is not actually owing. Nigeria, Nigeria as a country, no, they owe. The indigenous people of Nigeria are not owing. The Niger Delta, where the oil is coming from, that was that is always being used as collateral, should be aware that they are not owing. Mm and that if a son of the Niger Delta is involved in signing anything, we go carry and come give them, hand over the guy. If na in, if na in plane or na in, the plane tire, na go fit pay the money when he comes sign for, mm. take him away and use him for it. If na beef, he reach you, take prepare, prepare him and get sell and get your money back. After all, they harvest human organ from here go China. So the guy when go sign that document, make him remember say they fit use the remaining organs take pay for those things. And the indigenous people of Nigeria should hold their ground to say, We are not owing you, mm. and therefore, nobody. And so, if they are exiting government from the Attorney General to the last person today, when he even make Nigeria go, they owe one company $200 million mm, every and, month and, now. And they marry new wife. Nigeria, and they marry new wife up and down. They marry people when you, therefore, I won't beg the indigenous Nigerians, make we know they use politics take this spoil this country because they will promise you, I'm going to give you 10,000. Mm. What is 10,000 to the life that you're already losing? I want to beg that indigenous Nigerians to take a decision to say every government, when they take a loan, we know they are aware. We know see the memorandum of understanding and memorandum of action. The person will go personally to go and pay the money back. So if we if we catch these people, hand over to this country, say collect your money, all their foreign assets, please them sell. You not consign us. So far, you collect your money from these people. The next government will sit up and never borrow money again from anywhere, but rather you will save what you have You mm-hmm. do the best you can for the country, so that your name can be written in gold and can be written with diamonds. Now, just this one, I get to tell the indigenous people of Nigeria I greet everybody when take time listen to us. My name na Ade Omoakao. I salute una well well. All right, so oh, thank you, my brother, my people. Now they listen to us on Inform Radio this morning, and this now eh, our program investigative uh, state of the nation program wey we take dey eh, program wey we take dey talk about wetin dey happen for around our country nigeria and today we dey talk about the borrowing the frivolous unnecessary criminal borrowing wey this present government dey do but we dey talk now we dey tell di pipo wey continue to dey borrow us di money or borrow them the money sorry i not join say nigerians the indigenous nigerians no dey owe we are not owing so be ready be prepared to collect your money from the the the parasites wey una give this money to you know before i comot i go say say i will read this quote say never worry about who will be offended if you speak the truth worry worry about who will be misled deceived and destroyed if you don't. Mm good one na where we stand for dis station be dis not be everybody go like wetin we dey talk now my loyalty not be to person if you if i like you and you dey do the wrong i go let you know say you dey do the wrong kpatakpata i go waka comot for your life because my sanity eh e matter to me more than yeah. say i dey say sa sa sa say my loyalty to you mm -mm. sam sam ma comot waka comot with this uh, cartoon wey dey for my hand one man he he put him head for ground he stand that's uh, upside down he dey upside down he dey read one paper na him pikin dey ask am say wow dad why are you standing on your head now i say i am trying to understand this government policy wetin be di <laughs> wetin be the news wetin be the thing wey the papa dey try to understand The news be say government to replace 1.8 trillion subsidy with 2.4 trillion palliative na there i talk am reach eh, my name na <laughs> Olayemi, and this na Inform Me Radio, the program na state, um, state of the nation. Uh, well, <laughs> na so I talk carry to. So we we not be all of us need to uh, stand upside down to understand wetin dey happen. E say if you dey read, when you dey learn all the time, you go understand wetin dey happen. Till next time, I salute una.